hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small tinu hey tinubu don come outside They can't let us understand the thing wey be saying go fit do for for the nigerian citizen if he become president we'll be say the vote am in And I know say if they won't enter a different story now with the year for their mouth, especially when Tinu Buhari won't enter that I would be say the tossing so they're going to pay the widows, they're going to pay poor children uh, every month. At the end of the day, they no see shingbang. So my people, right now Tinubu don't see come outside though, my people. we be say Tinubu they let us dey understand say since we be say na waec be the problem of the nigerian citizen He say go dey pay for waec o say nobody need to dey pay for waec say go do everything free for them. anything wey got to do with waec o e say because may no be like say poor people no con get money to dey pay for waec say they no dey do waec for school rich go dey do why poor no dey do say he go pay for waec for them. make they go relax their mind everybody wey dey around am dey clap hand right now e come tok say im go bring peace to the country side say peace nigeria need peace say because for wetin dey happen for nigeria say dem need peace together. say everywhere oh hmm my pipo a lot of pipo come dey talk. say no be waec be our problem o oh. nigeria pipo get many problem full ground wey be say every day nine pipo dey cry on social media say dem kidnap their family family member wey dem dey talk say make dem go bring ransom of twenty million naira fifty million naira ten million naira and all those things na need to stop first get good hospital get good road build good school no be person wey be say e get money go carry money to take train training child finish wey be till e go even reach to do that senior waec wey e dey talk about person wey be say no get money to take train him child go school how e wan take do the same senior waec my people people dey talk say oh, uh, tinubu if you want even come talk say you wan be president wey you wan confuse us at least confuse us with enough good things He said because now waeko na im be the next thing for the nigerian citizen e may not be like say the poor people know their children know they do waec saying go do am for them for free Now free na the children na they go start to they do waec from today or any day wey be saying don't enter from the day we enter Now free na go be waec no more paying for waec fees anymore so right now my people, i go like make on a hear wetin tinubu talk. make on a use on the eyes to take see both the people wey be say they are around tinubu be like all those who sef dem don chop belle food eh the the country no hard reach their side That is why they can get power to take the clap for them like that. so for the fact that he say what do he want make the nigerian citizens make they no dey pay for waec my people, make on a hear from tinubu about power una sef make no be like say na me just carry the loose call here call the talk make a hear from tinubu before I come back to go talk to her, Your, your children's West Africa examination fee is paid by us. Yes. So that no one, no matter how poor, is left behind. The symbol of our party is broom. The symbol of my camp this breaking shackles of poverty. You break the shackle of poverty. You break the shackle of po- eh, eh, ignorance. Inequality. You broke the party and the shackle of lending. We need stability in the country. We need peace. Peace and stoppage of banditry is extremely important because women are the first 50, yes. the most vulnerable. vulnerable victims of banditry, violence, and instability. And without peace and stability, we cannot build a nation as rapid as we want APC is progressing. And that is where you should stay. That is where you should mobilize from, And that is My people, open I don't hear wetin Tinubu talk. He say APC na get good plan for Nigeria. But Tinubu need to understand say now APC Now they rule us for almost eight years now now. Next year will be eight years We wey Oga won't come out. Now he come worse, everything just worse to worse to no good road only the thing wey be say oga people dey tell us say im e do na im e be dat uh, eh, train track wey be say e do wey dem bring china train come here, come dey run wey be say one train na dem talk say e burn dat day wey we see for social media wey the video go viral and right now e dey let us understand say the only party wey be say nigeria citizens need today na this apc na e dem need today say because becos eh, apc na dey bring good thing for nigeria i be the person wey dey rule us na pdp ni because the person wey dey rule us right now na apc and eh, na him be oga bubu so which work because every day bandits dey everywhere dem dey kidnap pipo dem dey kpeme pipo but only the thing wey be say i like wey be say tinubu talk be say for the fact that he talk say this situation e affect a lot of women wetin the uh, bandits people dey talk wey be say dem dey do for women e no good and also again e dey let us dey understand say e wan bring peace to the country say no matter how eh, country be dem need to bring peace among one another my pipo dis eh, bandit people and dis kidnapper people, all dis eh, fulani people wey dey kidnap people up and down which peace dem wan bring among people wey be say dem go come use hand to dey rob their head they beg dem say make dem no dey kidnap pipo again pipo wey be say dem need to need to create good security wey go go afta dem to protect di innocent citizens children make dem for fit dey go school family dem no dey go school in fears make women dey waka freely because of everything wey be say dey happen for di countryside but na those so now one day yeah, if dem fit first fight for all those yeye bandits pipo wey dey kidnap pipo na dat one na im make sense pass and do good road for your people every day accident they happen every day people they sick wey be say they no see money to take pay for their hospital bill every day children they wey be say they no no good transportation wey be say eh, the children some know they see money to take dey pay transport they go school many many things wey dey happen some go graduate graduate they no go see job do all those things now you need to do because person wey no even get money how you go take train child reach to the extent of say you want the child wan do senior waec na person wey chop belle food go even talk say e go even train the child reach the stage wey be say go do waec so before you dey pay for the waec at least first feed the poor people the widows wey be say dem dey for the countryside wey dem need food wey be say dem no get husband dem no get who dey support them with their children and all those things Uh, tinubu so if you wan come confuse us little bit to vote for you at least confuse us in a good way confuse us in a way that way we say we ourselves go talk say hmm tinubu is the key tik tinubu is key true true so we know say waec wey dem dey pay say free uh -huh. but still talk, try to talk about hospital issue the poor people wey be say dem no dey see food dey eat wey be say na road dem dey sleep many homeless people wey be say dem no get home many road wey be say don cause accident especially bandit people wey dey kidnap people, up and down wey be say dem no dey let people dey rest na also ransom some people family sef dem no even get five million naira all of their family fulani go kidnap finish dem go talk say if dem no go bring twenty million naira eh dem go waste the person life wey the family on their own say dem never even see wetin dem dey call ten million naira with their two eyes how dem come take pay bandits wetin bandit who be their oga how dem take dey get all those weapons so na all those ones sef na we need first because if you wan pay for waec wey be say pipo life no dey save e no make sense so my pipo as i come across di news now person make i carry am come here to come share am with una right, my pipo make una let me know wetin una think for di comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una wey next time bye guys guys my next video bye guys